imubandanya mumviriza ni radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi no mu rwanda turiko tumvikanira ku mirongo migufi ya short waves kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda kandi turi no kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mudukurikire no kuri facebook vewa radiyo yacu mwiriwe neza nshuti zacu mwiriwe neza nshuti zacu kandi muri kumwe na aloise bigirimana na thomas kamirindi mwiriwe neza se dore ingingo z'ingenzi z'amakuru mu rwanda sendika y'abarimu b'amashuri yigenga iravuga ko ibigo bakoramo byamunzwe n'akarengane
muri aya makuru kandi jean Pierre bemba yahoze ari cagira cy'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yegejwe na sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'irahe
naho inama y'abakuru b'ibihugu birindwi by'ibihangange bikize iteraniye muri canada
abanyepalestina na israeli barabandanya gutana mu mitwe ayo yari incamake ya makuru tugira tubashikirize muri aka kanya turayahera kuri inkuru sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi ifise icicaro irahe mu gihugu c'ubuholande yejeje kuri uyu munsi wa gatanu wahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya congo jean pierre bemba yari yaciriwe umunyoro w'imyaka cumi n'umunani ku byaha byo mu ntambara n'ibyaha byo guhotera agateka ka kiremwa muntu yakoreye muri Central Africa abacamanza b'iyo sentare bafashe iyo ngingo atanumwe avuyemwo ko bemba akurwa ko ibyaha byo mu ntambara n'ibyo guhotera agateka ka zina muntu ariko iyo sentare yongeye ifata ingingo yo kumugumiza mu munyororo ku kindi cyaha yagirizwa cyo guhungabanya ibikorwa byo mu butungane mu kurindira ko ingingo ingingo nshasha izofatwa mu nyuma uwo yahoze ari umugwizatunga mu nyuma aba umukuru w'umuhari w'abarwanyi yaciriwe ubwa mbere igifungo cy'imyaka cumi n'umunani ku byaha byakozwe n'umuhari w'abarwanyi yari arongoye mlc hagati y'ukwezi kw'icumi umwaka wa bibiri na kabiri hamwe n'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu nyene inama y'abakuru b'ibihugu birindwi bikize cyane kurusha ibindi ku isi g7 batangiye inama iyo nama rero yatangiye uyu munsi mu ntara ya Quebec muri Canada ibi bihugu ni Canada nyine ubuyapani ubudage ubufaransa ubutaliyani ubwongereza na leta zunze ubumwe za amerika iyi nama ni ya mirongo ine na kane iramara iminsi ibiri mbere yo guhaguruka i washington ayigiyemo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yabwiye abanyamakuru ati uburusiya bwari bukwiye kuyigarukamo ku rubuga rwe rwa twitter minisitiri w'intebe mushya w'ubutaliyani giuseppe conte yashyigikiye igitekerezo cya perezida trump ariko umuvugizi wa minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau we yatangaje ko batagishyigikiye na gato uburusiya bwinjiye muri g7 mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi inama rero icyo gihe yahindutse g8 mu mwaka wakurikiyeho uburusiya bwayirukanwemo mu bihumbi bibiri na cumi na kane mu rwego rw'ibihano bwafatiwe bumaze kwigarurira intara ya krime yari isanzwe ari iy'igihugu cya ukraine uburusiya nabwo bwatangaje umwaka ushize ko butazigera busubira muri g7 muri iyi nama ya g7 ibera rero muri canada harimo n'indorerezi muri zo harimo abanyafurika batanu perezida w'umuryango wa afurika yunze ubumwe paul kagame w'u rwanda n'abakuru b'ibihugu nka kenya afurika y'epfo seychelles na senegal
kuri uyu wa gatanu nyene hongeye kuba imigumuko no gutana mu mitwe ku rubibe Israel gihana n'intara ya Gaza ibihumbi by'abanyepalestina bagize urugendo ku rubibe rwa Gaza mu ntumbero yo kugondoza Israel na Misiri kugira bugurure imbibe bugaye iyi myiyerekano eh, ibaye ku wa gatanu mu wa nyuma w'ukwezi kweranda kw'abayisilamu kwa ramazani kandi bihuriranye n'umunsi witiriwe yerusalemu aho buri mwaka muri irani biyamiriza igihugu ca israeli mu gihe abigaragambya bariko bagerageza begereza urubibe abasirikare ba israeli baciye babateramwo ivyuka bikoroza amosozi hamwe n'amasasu atica kugira babashwiragize amakungu yamye yagiriza israeli ko gikoresha inguvu zirenze ku bigaragambya aho abanyepalestina barenga ijana cumi na batanu bamaze kwicwa kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ariko umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yavuze ko igihugu ciwe gifise uburenganzira bwo gukingira imbibe zaco ziterwa zi, n'umuhari w'iterabwoba aho akaba agomba kuvuga umuhari wa gisirikare wa Hamas ugenzura akarere ka Gaza naho muri Kamerun abanyagihugu batandatu barishwe mu ijoro ryo kuwa kane rishira uwa gatanu mu gitero cagirizwa umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu mihana yo mu buraruko bwa Kamerune ivyo vyashikirijwe n'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ku makuru ryahawe n'umukuru w'ako karere Abdulahi Yerima Bakari iyo ndongozi ivuga ko Boko Haram yateye urugo rw'umukuru wa karatiye ba bamwicana n'abandi batatu babiri n'abandi batatu bari muri iyo nzu abanyagihugu bamaze kumva amasasu bace bava mu nzu yabo abo barwanyi nabo baca babatumberezamwo amasasu bicamwo abandi batatu ibitero vya Boko Haram mu ntara zo mu buraruko bwa Kamerune zihana urubibe na Nigeria na Chade vyari byaragabanutse mu mezi aheze kuva mu mwaka wa 2014 igihe Kamerune catangura kurwanya Boko Haram uwo muhari w'iterabwoba umaze kwica abasivile ibihumbi bibiri hamwe n'aba abasirikare unyuruza ibihumbi by'abanyagihugu mu buraruko bw'ico gihugu nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe mpuzamakungu Crisis Group rifise icicaro aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amakuru yo hanze abafasha b'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu bamenyesha ko bibaza ko yateye intambuko ikomeye mu kumvisha ibihugu byo mu burengero bw'isi bya Buraya ko bikwiye gukora ibirengeye mu kubuza igihugu cya Iran kugira kugira inguvu mu karere k'uburasirazuba bwo hagati no kubuza Teherani ari umugwa mukuru wa Irani ibikorwa vya gisirikare muri ako karere urugendo Netanyahu aherukamwo kugira mu karere ka Buraya rwabaye mu gihe leta zumwe za Amerika kibandanya inegurwa mu makungu ku ngingo yafashe yo kuvavanura n'amasezerano ya nucleaire mu minsi ine yamaze muri urwo rugendo Netanyahu yagendeye abategetsi b'Ubudage Ubufaransa hamwe n'Ubwongereza abafasha biwe bavuga ko yariko arabumvisha ko bashigikira Israeli mu kugira urunani rwo gukumira Irani hamwe no kuyibuza ibikorwa vyayo vya nucleaire radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete wewewe akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome abifuza kudukurikirana kuri facebook ni vewa radiyo yacu
amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu rwanda aho sendika y'abarimu bo mu bigo by'amashuri yigenga isaba leta guhagurukira ubugenzuzi mu bigo nyine byigenga mu rwego rwo guca icyo yita akarengane kabirimo ni inkuru ya claude ganza mu nyamagana mu kigo cyacu harimo ibirarane kuva ku mezi atatu kugeza ku mezi atandatu ya bibiri na cumi na karindwi abana bacu bakirukanwa ku mashuri tukabura amafaranga yo kubishyurira hari no kubura amafaranga ni umwarimu kazi avuga ku bibazo by'uruhuri bahura nabyo ni umwe mu bigishaga ku kigo cya pefemwe cyo mu karere ka rubavu cyakora avuga ko na mbere yo kwirukanwa kwabo nta mutekano bigeze bagira mu kazi no mu mihemberwe yacu ntabwo hubahirizwa kontara zacu z'akazi uko ziteye kubera ko muri kontara zacu handitsemo ko tugomba kujya twongezwa amafaranga arindwi ya buri mwaka ariko guhera muri bibiri na cumi na kabiri ntabwo twongeye kubona ayo mafaranga duhembwa ayo twahembwaga icyo gihe izamurwa ry'imishahara no mu ntera ntabwo bigikorwa kontara yacu yari irengagijwe cyane niyo tuvuze ngo bayaduhereze baratubwira ngo tugane inkiko kandi byaremejwe n'uwadusinyiye kontara z'akazi mbonabucya jean bosco wari intumwa y'abakozi mu kigo cya mweya nawe yirukananwe na bamwe mu bo yari ahagarariye avuga ko yatunguwe bikomeye no kubona amasezerano yabo y'akazi aseswa turasaba yuko amategeko yakubahirizwa maze hakabaho kurengera abakozi uko amategeko abiteganya umuntu ntikore icyo ashaka mu gihugu kandi ari amategeko agenga buri ciciro babirukanye muri bangahe batwirukanye turi batatu mu gihe mbere bari baduhagaritse turi abantu batandatu ubundi mwari musanzwe mufite kontara y'igihe kingana iki twari dufite kontara y'igihe kitazwi ibyo bita kontara indetermine ubuyobozi bwa sendika abarimu bigisha mu bigo byigenga buvuga ko iki kibazo kiri mu bigo byinshi hirya no hino mu gihugu umunyamabanga mukuru w'iyi sendika bwana nkotanyi faustin abdon avuga ko abakoresha mu bigo byigenga bikorera ibyo bishakiye kandi mu buryo buhutaza abakozi ni ikibazo asaba leta guhagurukira kuko kidafatiwe ingamba byakomeza kugira ingaruka ku barimu ndetse no ku banyeshuri bigishaga ikibazo gihari kinini ni amasezerano y'akazi agenda ahindagurika amasezerano y'akazi abakozi bahabwa agenda ava nko ku gihe cyari gisanzwe kitazwi aricyo gihe kirekire akajya ku gihe kigufi ubwo rero nibwo buryo ubu ngubu burimo bukoreshwa cyane kwirukana abarimu kandi ibyo bikaba biri navuga hejuru ya mirongo itandatu ku ijana niko ibigo byinshi birimo gukora by'uburezi byigenga ubugenzuzi leta ikora muri ibyo bigo mubona buhagije navuga ko budahagije cyane kuko nk'ikibazo nk'icyo cyo kwirukanwa tubona nyir'ikigo hari ubwo yanabikoze ngo nibagende bajye mu rukiko nzaba mbaho udufaranga ntabwo ubundi ku mwarimu wa leta ibyo bikorwa kuko hari inzego zimufasha zindi hari na komisiyo y'abakozi ba leta ihaguruka akinjira muri icyo kibazo ndetse umukozi agasubira mu kazi niyo mpamvu rero twe tubona leta yari ikwiye gushyira imbaraga no mu bigo byigenga ubu siko bimeze iyi sendika igaragaza ko ibi bibazo isanzwe yarabigejeje ku nzego za leta zishinzwe uburezi ariko nta kirakorwa iby'akarengane mu mashuri yigenga byanagaragajwe mu mwaka ushize ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga wa mwarimu icyo gihe umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri minisiteri y'uburezi bwa na isaac munyakazi yabijeje ko bigiye gukurikiranwa bigashakirwa umuti mu gihe cya vuba mwumvishe ko twavuze ko mu by'ukuri ari ibintu bigomba guhabwa priorite bigomba gufatwaho umurongo mu buryo bwa vuba tugiye yo kuganira n'inzego bireba zose turebe uburyo icyo kibazo cyakemuka kandi kigakemuka vuba sendika y'abarimu bakora mu bigo byigenga isaba ko hajyaho urwego rureberera abakora muri ibi bigo ku buryo abarimu batajya birukanwa uko bakoresha bishakiye ku rundi ruhande isanga imikorere nk'iyi idahindutse byazagira ingaruka zikomeye ku ireme ry'uburezi risanzwe rijegajega kuko hamwe na hamwe abarimu birukanwa ntibasimburwe bityo abahasigaye bagasaranganya amasomo yigishwaga n'abirukanwe bigatuma umwarimu yigisha amasaha y'ikirenga ku buryo atabona umwanya uhagije wo gutegura no gukurikirana imyigire yabo yigisha imibare yo mu mwaka ushize iri ku rubuga rwa minisiteri y'uburezi yerekana ko muri rusange mu rwanda habarurwa ibigo by'amashuri ibihumbi birindwi magana cyenda mirongo itatu birimo amashuri y'incuke abanza ayisumbuye n'ay'imyuga n'ubumenyingiro sendika y'abarimu bakora mu bigo byigenga yivuga ko abarimu babikoramo bakabakaba ibihumbi cumi na bitanu claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadijwi ry'amerika claude ganza urakoze noneho tujye tuva aho ngaho nyine mu burengerazuba bw'u rwanda tujye mu burasirazuba aho umubare w'abantu bari bafungiwe ibya jenoside batangiye kurangiza ibihano byabo ugenda wiyongera babaho bate iyo basubiye mu buzima busanzwe nibyo umunyamakuru wacu asumita kaboyi yagiye kureba mu batuye mu murenge wa mwogo mu karere ka bugesera muri iyi minsi benshi mu bari bafungiye kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane bamaze kurangiza ibihano byabo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi abantu basaga ibihumbi ijana na makumyabiri nibo bari bafungiye mu magereza anyuranye y'u rwanda bakekwaho kugira uruhare muri jenoside nyuma y'imyaka makumyabiri n'ine jenoside ihagaritswe abasaga ibihumbi mirongo icyenda barafunguwe bamwe basanze ari abere abandi bagenda barangiza ibihano byabo ijwi rya amerika ryasuye bamwe mu baherutse kurangiza ibihano batuye mu murenge wa mwogo mu karere ka bugesera ni mu ntara y'iburasirazuba nsanga bashishikariye kwiteza imbere nk'abandi banyarwanda gashumba yonasi ni umwe mu baherutse gufungurwa amaze amezi atatu afunguwe namusanze ari mu bikorwa byo gusana inzu ye yasanze iva cyane gashumba avuga ko agiye gukora cyane kugira ngo arebe uko yateza urugo rw'imbere nyuma y'imyaka myinshi atarurimo nanjye mfite inka hano nsanga barazigurishije n'indi nahasanze ikimasa ndayigurisha nemera ndagura amabati nzara nasanze imusozi ibi bishyimbo n'inge wabihinze nawe araje ndahinga ibishyimbo bireze ndamonge yifashe neza ibi byose nasanze yabifashe neza cyane hari inka namusigiye izo nasanze zuzuye urugo hari abandi babiryaga bakabasindamo bakarara mu bubari bakarara hose ariko we ntabwo yigeze abikora hirya gato yo kwa gashumba naho hatuye umusaza murima gaspari nawe wafunguwe nyuma yo kurangiza ibihano bye afite iterambere rigaragarira amaso afite inzu nini y'amabati afite inka mu rugo ndetse afite n'amatara mu nzu yabwira radiyo ijwi rya amerika ko nyuma yo kurangiza ibihano yakoze byinshi kugira ngo azamure urugo rwe rwasaga n'urwasenyutse naraje nyine mpita ntangira akazi ko kubaka nasanze urugo nyine nakuye ko insina nasanze zacitse nkongera nkavugurura nkatera bundi bushya ndabona ufite amashanyarazi byose ni wowe wabikoze umaze kugera hano ibyo ngibyo nabyo mbikoze vuba aha ngaha bitewe n'akantu natanze nanone nkabonyeho udufaranga ntabwo kudupfusha ubusa kujya ndara mu kizima nkoresha ubu buryo nyine ngo njye cana abaturage nabo banyakiye neza ndakubwira nti n'abantu barakoze jenoside ngamba nabo mpura nabo tukaganira imiryango yongeye gusubirana nyuma y'igihe abagabo bafunze uyisangana akanyamuneza umugore wa murima umukecuru umaze kugera mu zabukuru yabwira ijwi rya amerika ko kuva yarongeye kubona umugabo we ashatse yapfa numvise umuntu asuhuje noneho ndakomeza ndicara ndatuza nti uwo muntu ushuje w'umugabo muri iri joro araturutse hehe abana bati ariko tureka duherekeranye turi uwo ari we duherekeranyije rero ubwo inzu yari iri ahangaha irembo ryari hirya nuko dusohotse dusanganiwe turamuramutse yasanze tunaburayeye ariko turiyeranja dushaka ukuntu twamuzimanira buracya mu gitondo rero akambwira ati nta saha yanjye igomba gupfuza bwarakeye mu gitondo ajya mu rutoki hari inkonya akazikonyora nanjye nkajya inyuma nkamufasha tugahinga aratera udutsina turera niyo ngiyemo buri ntabwo nikanga umuntu waza kumpohotera gukomeza uko ndi kumwe n'umutwari ndishimye pe niyo napfa ubu ndumva nta kibazo ujya ubasha kumushakira cyangwa se umutware nyine ngo umwiteho yaba abada usobuga akamase turakabika mu kavido tukagasogongera nta nzara nta myota nta gahinda afite nubwo hari abasubiye mu miryango bakakirwa neza ariko hari ikindi cyiciro kigera mu baturage bagasanga ibyabo imiryango yarabigurishije cyangwa se bagahita bimukira ahandi kubera ipfunwe ryo kubana n'abo biciye madamu francoise wantege ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kagasa mu murenge wa mwogo mu kagari ka bugesera yemeza ko abafunguwe bakagira amahirwe bagasanga abagore babo bakibategereje bakomeje ubuzima neza uyu muyobozi avuga ko ikibazo kinini cyagizwe n'abagabo bafunguwe bagasanga abagore barasize urugo bakajya kwishakira abandi bagabo uyu muyobozi asobanura ko hari n'abandi bafungurwa bagatinya kongera kubana n'abo basize bahekuye bakajya gushaka ubuzima mu tundi turere tw'igihugu ubona nyine aza yikandagira akumva ko nyine wenda we akiri inyuma ari nk'uwasize umugore akamusanga mu rugo rwose nta kintu babaye ariko bafite imiryango irenga itanu bagiye bafungurwa bakajya mu mutara ikindi nanone mbona hari ni nk'ipfunwe ahantu wakoreye ibyaha n'ubwo wenda wireze ukanemera n'icyaha kuba uhura n'abantu wakoreye ibyaha wiciye abantu ukabona wenda nk'umuntu nk'umuntu wacitse ku icumu aho ngaho wamwiciye umuryango wamusize ari nk'umukecuru aho ngaho utagira umuntu n'umwe mu rugo kandi yarabyaye yari afite n'abuzukuru nabyo bikaba byabatera ipfunwe byo kuvuga ngo ntabwo nta muri uwo muryango imibare itangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko mu rwanda abantu bagera ku bihumbi mirongo itandatu aribo bafungiye mu magereza anyuranye yo mu rwanda muri aba abagera ku bihumbi mirongo itatu nibo basigaye bakurikiranyweho icyaha cya jenoside asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali arakoze asumta dusimbire mu burundi naho urubanza rw'ikibiriraho ku bacamanza babiri ba sentare y'intango ya cankuzo muri sentare y'iyungururizo rya gitega rwungururijwe ku munsi w'imana itariki cumi y'uku kwezi kwa gatanu mu byo bagirizwa harimwo gusuzugura umukuru w'igihugu ni inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine sabimana ni urubanza rufise inimero rp ijana na mirongo ine na gatatu akarongo gatambitse jet rmpj mirongo ine na kabiri mirongo icenda akarongo gatambitse ne d j na d aho umushikirizamanza yashengeje n'izigama chantal na hatungimana odeta bose bakora muri senare y'intango ya cankuzo bose bafashe itariki zitandatu za kuno kwezi ku muta y'umushikirizamanza mukuru akukira senare y'ingururizo ya gitega ivyaha bagirizwa nk'uko biboneka ku rupapuro bahagarika ni bitatu kugumuka ico naco umushikiriza amanza akavuga ko gitegekanijwe n'igitabo ngengavyaha amajana atatu na mirongo umunani n'icenda akarongo ka mbere mu gitabo ca kabiri ikindi cabagirizwa no gusuzugura umukuru w'igihugu umushikiranganji w'ubutungane n'ubucamanza muri rusangi ico caha naco umushikiriza amanza avuga ko gitegekanijwe n'igitabo ngengavyaha amajana atatu na mirongo icenda na gatandatu igitabo ca kabiri icaha ca gatatu bagirizwa ni uguhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu ico naco gitekanijwe n'igitabo ngengavyaha amajana atatu na mirongo icenda na gatandatu igitabo ca kabiri nyene bamaze kurenguka sentare n'abagirizwa bemeranijwe ku mwidondoro w'abagirizwa maze ibaza nimba biteguye kuburana abagirizwa bose uko ari babiri bavuze ko batiteguye kuburana babwira sentare ko vyoba vyiza bahawe umwanya wo kurondera ababunganira ku gisabo c'abagirizwa umushikiriza amanza yabwiye sentare ko ivyo abagirizwa basaba bitagira ishingiro na gato kuko mu mwanya w'amatohoza imbere y'umushikiriza amanza bemeye ko atawubunganira bakeneye abagirizwa bongeye gufata ijambo bavuga bati erega twebwe duhagarikwa ntitwibaza ko ibintu bizogeraho bigeze kuko no gufungwa ntitwavyibaza na gato ko vyokunda sentare imaze kumviriza impande zose yungurije urubanza ku munsi w'imana itariki icumi za kuno kwezi itegeka abagirizwa kuba bashoboye kuronka ababunganira sentare yabwiye abagirizwa ko urubanza bafise ari kibiriraho kandi nimba ku munsi w'imana batazanye abashingwamanza atakabuza urubanza ruzoburanishwa bamwe mu bakorana n'abo bacamanza bagirizwa muri sentare intango ya cankuzo bavuga ko abo bakenyezi boba bagirizwa kuba barabaye intambamyi mwishigwa mu ngiro ry'urubanza rw'itongo urwo rubanza rwashigwa mu ngiro muri komine ya cankuzo mu gihe hari isekeza ryo kuburanisha imanza no kuzishira mu ngiro mu buryo bunyaruka n'isekeza ryari ryatangujwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ariko kumwe n'umushikiranganje w'ubutungane mu ntara ya Cankuzo mu ntango z'inondwi turimwo ico gihe nyene Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yari yagabishije abantu bose bobangamira ishigwa mu ngiro ry'imanza ryaciwe dusubiye kumenyesha abacamanza ko bahamagariwe kuzuriza abantu bose bisunze amategeko kandi bubahiriza ingingo y'urubanza rwaciwe atankuzi abanyagihugu bareke kwama ku nzira no mu manza zidahera umucamanza wese azoja ku biri n'amategeko azohanwa bikomeye tukaba duteye akamo twongeye dukebura bene imanza zikurikizwa zihinyuzwa canke ziburanishirizwa ku matongo kubahiriza no kubaha sentare mu kwitaba isango bazoba bahawe kandi bakagira inyifato ibereye imbere ya sentare kugira nayo irangure igikorwa kizoba cyabazindukanye neza iryo shigwa mu ngiro ry'imanza mu buryo bunyaruka rifashwe mu mugongo n'umugambi ujejwe iterambere ku isi pinudi igitega fidel antoine nsabimana ko bw'ijwi ry'amerika
nk'uko mubimenyereye uyu ni umwanya w'amakuru y'inkino twaba tubashikiriza muri aka kanya ku munsi wa gatanu ku muhingamo mu burundi havugwa iki mu bijyanye n'inkino hari imyiteguro y'imirwi nserukirabihugu y'abakuze hamwe n'abatarenza imyaka mirongo ibiri turi kumwe na evariste nzi ko banyanka kuri telefone evariste muratwumva
ndakumva neza aloyize iyo myiteguro igamije iki ayo mahiganwa azoberahe
iyo myiteguro ikigamije ku ruhande rw'abatarenze imyaka mirongo ibiri mu guha intamba mu rugamba ni uko bari bitegura gukina urukino rugira gatatu ni nyuma yo gukura mu ihiganwa mu gihugu wa etiyopiya hamwe wa sudani ubu rero umugwi w'abatarenze imyaka mirongo ibiri bari bitegurira kuzokina n'umugwi ukomeye cyane umugwi gihugu wa zambiya aho rero ni muri ya migwi za nkino zo gukuranamo kugira ngo hazoboneke imigwi serukira bihugu batarenze imyaka mirongo ibiri bazoja gukina inkino za nyuma mu gihugu cya niger hamwe rero uburundi buramutse butsinze zambia buzaba burose uburenganzira bwo kuzoja muri izo nkino za nyuma ku rundi ruhande ni umugwi gihugu w'abakuze nawe nyine uri kubitegurira kuzotangura ihiganwa ry'inkino zo gukuranamo kugira ngo umugwi gihugu w'abakuze uzoje mu nkino za nyuma zo muri bibiri na cumi n'icyenda zitegekanijwe aha rero nomenyesha yuko kuva Burundi bwakabaho umugwi w'abakuze senior n'urugero buja mu nkino za nyuma za kane yego me tukiri kuri uwo mugwi wa Zambia urwo rukino ruzoba ryari
urwo rukino ruzoba ruzoba ruzoba mu minsi mu nko mu ndwi zibiri eh, ntibarasohora eh, kalendariye kuko hariho ha- hariho imigwi itari bwakurane mu kugira ngo bashobore kuyipanga ariko rero eh, ni mu ndwi nka nka zibiri niho rero umugwi nserukiragihugu w'intama mu rugamba uzakira umugwi wa zambiya ubwo ni ku ruhande rw'abagabo ku ruhande rw'abigeme naho havugwa ibiki ku ruhande rw'abigeme ihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere eh, ku ruhande rw'abigeme eh, mu cyicaro eh, cya mbere ku rwego rw'igihugu ejo eh, mu mpera zino ndwi bazaba bageze ku munsi wa cumi na gatatu w'ihiganwa no kugira bizi yuko rero eh, gushyika ubu umugwi fofira w'ingozi eh, ari wo uri mu kibanza cya mbere ugakurikirwa na pvp buyenzi eh, wo mu gisagara cya bujumbura ni ukuvuga yuko imigwi y'ingozi biboneka yuko yiteguye cyane ahantu kubwira bizi yuko umugwi mesaje ngozi ariwo nawo uherutse gutahukana ikibanza cya mbere club champion w'uno mwaka eh, ku rwego rw'igihugu mu mupira w'amaguru ku- ku ruhande rw'abahungu urakoze bandanye du- tu- dukurikiranira izo nkino tuzozigarukako ku munsi w'imana mu makuru dusanzwe tubashikiriza
murakoze nawe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda evariste rero reka asimburwe na jean claude munyandinda jean claude wiriwe neza
mwiriwe neza toma amakuru yanyu amakuru ni meza nuko rero muri volleyball hateganijwe irushanwa mpuzamahanga ryo kwibuka genocide memorial tournament ejo ku wa gatandatu n'ejo bundi ku cyumweru niko ibihugu birimo kuko ni mpuzamahanga ibihugu birimo ni ibihe
Ah, nibyo koko toma nk'uko ubivuze amakipe ah, yaserutse ni menshi hari u rwanda nyine birumvikana haba mu bagore no mu bagabo hari amakipe asanzwe azwi hano ayo ngayo ni nka gisagara volleyball club hari nka reg volleyball club apr kirehe Ay- ay- ubwo ni mu rwanda ku- mu rwego rw'abagabo mu baga- mu- mu bagore hari ikipe nka ruhango hari ikipe nka rwanda revenue hari ikipe nka apr ariko ubwo nyine ni ku rwego rw'amakipe y'u rwanda noneho rero tugiye kuvuga ku makipe yaturutse hanze hari amakipe menshi yaturutse muri uganda ahangaha mu bagabo twavuga nka kvc ni ukuvuga ngo kampala amaca volleyball club hakaba ikitwe- ikipe yitwa nemo stars hakaba ikitwe- hakaba ikipe nanone yakomotse mu gihugu cya congo brazzaville hakaba nanone ubwo ni mu bagabo tugiye mu bagore hari andi makipe yaturutse hanze hari nka nkumba university yo muri uganda hakaba ikipe ya kcb yo mu gihugu cya kenya hakaba n'ikipe yitwa kinda eh, ozoho yo mu- muri Co- congo brazzaville ni ukuvuga ngo ni amakipe aturutse mu bihugu eh, binyuranye ariko cyane cyane muri kano karere Eh, twabwira ko rero imikino izaba guhera ku munsi w'ejo hakaba n'imikino ya kimwe cya kane noneho ku cyumweru hakaba kimwe cya kabiri ndetse na finale ye ariko rero hari no gusiganwa ku magare ejo ku wa gatandatu bazirukanka agace ka kabiri k'irushanwa ry'igihugu rwanda cycle cup bazava he bajye he
Eh, a- ako gace bazaturuka ahitwa ni ukuvuga ngo ni agace kiswe eh, race to remember ni ukuvuga ngo muri- ubundi mu kwezi kwa gatandatu mu mikino igiye inyuranye hano mu rwanda baba bizihiza eh, cyangwa se baba bakina imikino igamije kwibuka abatutsi bazize jenoside muri mirongo icyenda na kane aho rero muri mu, mu, mu magare naho bashatse ko kano gace ka gatatu dukosore gato nari navuze ko ari agace ka kabiri ariko ni agace ka gatatu ubwo ndabona Aha.
bakosore kuko nari navuze agace ka kabiri Yeah.
ni aka gatatu Mhm.
aho bazaturuka i kigali berekeza i kamonyi eh, ntabwo baza- bazerekeza i kamonyi ahubwo bazanyura i kamonyi berekeza i nyanza ubwo ni mu bagabo ni kigali nyanza hari n'ibirometero ijana na mirongo itatu hanyuma ariko abakobwa ndetse n'abajiniyoro bari hasi y'imyaka cumi n'umunani bo bazahaga- bazahaguruka i kamonyi berekeza i nyanza ni ukuvuga ngo bazakora ibirometero mirongo cyenda na birindwi ariko icyo nakongeraho ni uko bazagira i nyanza mu mujyi bazenguruke inshuro enye ibyo bita sirikwi aha rero niho hazagaragara utsinze ako gace ka gatatu tubibutsa ko agace ka mbere kari katwawe n'uwitwa didier munyaneza uyu nguyu akina mu ikipe y'i rubavu iyo ni ikipe ya benediction y'i rubavu akaba tubibutsa ko agace ka mbere kari kwibuka uwitwa byemayire lambert memorial byemayire lambert witabye imana mu myaka ibiri ishize hanyuma agace ka kabiri kari kitiriwe eh, ni agace kiswe agace k'abahinzi borozi icyo gihe baturukaga eh, bagombaga guturuka eh, eh, kayonza berekeza i muhanga aho naho wabaye wa mbere ni uwitwa bonaventure uwizeyimana aha rero abantu bategereje kumenya ninde uzeruka- uzegukana kano gace ka gatatu k'iyi rwanda cycling eh, tour ahangaha rero rwanda cycling cup aho rero byitezwe ko abakinnyi bakomeye barimo ba patrick byukusenge barimo ba didier munyaneza n'abandi bagomba guhatanira kano gace ka gatatu tunababwira ko kandi mu cyumweru gitaha aribwo mu magare bazashyira ahagaragara urugendo rwa turu di rwanda tugomba mbabwira yuko turu di rwanda uyu mwaka nizaba mu kwezi kwa munani jean claude munyandinda urakoze cyane ubwo rero ayo makuru turayategereje igihe azaba abereye Ura- azaba yabereye urakoze cyane wikendi nziza kandi Eh, murakoze namwe wikendi nziza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu ni ahangaha aya makuru ah, arangiriye tubashimire cyane ko mwaduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe na thomas kamirindi mwari kumwe kandi na aloyizi bwirimana nkabanda bifurije wikende nziza mu ngo no mu miryango yanyu ibiganiro by'ijwi ry'amerika birabandanya murakarama